Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigikubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda miriwe neza nshuti mwese turi kumwe uyu munsi ni kuwa kane itariki cumi na zitatu y'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka wa bibiri na cumi n'umunani ni saa kumi zo ku muhingamo mu burundi no mu rwanda ikaze mu kiganiro muri sanga gitaramijwe na frederic nkundikije mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turagaruka ku ngingo yafashwe na leta y'uburundi yo guhagarika abasirikari bakuru bamwe bamwe bari mu karuhuko ko mu zabukuru hamwe n'imitahe mpuzamakungu isaba guhagarika no kurungika mu burundi bamwe mu bategetsi bakomeye bahoze barongoye uburundi baba canke bakora mu mahanga muri iki gihe nyuma yaho bamwe mu rwaruka bashikirije ivyiyumviro vyabo vyo kuntu iyo ngingo itotuma barundi bacanamwo uyu munsi twahisemwo gutumira abatetsi bajejwe ubumwe bw'abarundi no kubahuza hamwe n'inarabibonye mu mwuga wo gutangaza amakuru kugira ngo nabo nyene batubwire ibintu bikwiye gukorwa mu iki gihe kugira ngo abarundi bagume bafatanye mu nda muri iki gihe turi kumwe na atanaze karayenga umumenyeshamakuru kirangiranwa muriwe neza atanaze karayenga mwiriwe neza frederic murakomeye yego muraho namwe twebwe turaho n'ukuri turakomeye yego turategereje kandi umushinga Edouard Nduwimana akaba ari umuhuza w'abarundi turi ko turamurondera kuri telefone mu kanya nibaza ko ashobora kuboneka ariko imbere y'uko aboneka twari twatumiye kandi na ambasaderi Guillaume Ruzovio nawe nyine mbona umengo ashobora kuba yagize ingorane zo ku munota wa nyuma ariko reka turabandanye gushika aho tubona uwashinga ntahe reka rero tugaruka kuri wowe atanazi kararenga mutubwire muri iki gihe haravugwa ibintu byinshi cyane rwose kuri iyo mitahe harabavuga ko iyo mitahe irondera abantu b'ubwoko bumwe abandi nabo bakavuga ko ubu ahubwo hari hageze ko eka ubutungane bukora mu burundi yanyifate yo kudahana igirwa umuziro ku bwanyu ibyo bintu mubibona gute
amakenga yo ntiyobura mugabo ku bwaje mu by'ukuri byari byiza kugira ngo ari leta ari abanyagihugu bose ari abantu badushigikiye kuva imyaka n'iyindi kugira turongere dushikire amahoro meza mu makungu twese nibaza ko twari duhahamiye ikintu kimwe ni uko uburundi bwogoroka kogoroka rero kugira ngo tuve mu ndyane tuve mu ngorane tuve mu ngwano tuve mu nzangano tuve mu bwicanyi mu kwangaza abantu uburyo bwiza kugira twogoroke ni ubutungane burya nta kintu kibi cishe uburundi kiruta kudahana kudahana bishe mu mirongo itandatu na gatanu mu mirongo irindwi na kabiri mu mirongo icenda na gatatu ni ukuvuga twama twegeranye abantu tukica tukangaza tugasahura ntihagire umuntu n'umwe abihanirwa ubu rero hamwe biba bivuye ku mutima mwiza wo kuvuga ati reka dutangure duhane canke tweze kuko ubutungane si ubwo guhana gusa ni ubw'ukwezi umuntu ataco yagirizwa byoba ari byiza cyane kandi n'ikindi naco cya kabiri imiryango y'abantu babuze imyaka n'iyindi tugarutse kuri umuryango wa perezida melchior ndadaye ku miryango y'abakuru bakorana na perezida melchior ndadaye babuze ababo ni kuki bokwama bokwamiza amaso mu karere ubutungane ntibubabwiye na rimwe na gato yuko uwabishiwe ababo ari aba n'aba n'aba ibyo ntibishoboka ubwa kabiri perezida melchior dada yaheje kugandagurwa hari abantu isinzi abahutu n'abatutsi cyane cyane abatutsi bishwe ngo kubera agashavu ngo abantu bagomba guhora melchior dadaye kari kabafashe aho gashavu na kone ntawigeze agacira urubanza ishyirahamwe mpuzamakungu rya onu ryararungitse abantu baragenda kuraba ingene byagenze hanyuma barandika icegeranyo baravuga yuko habaye jenoside ibyo byose nta n'umwe yabihanye nta n'umwe yabwiwe ati nutonde nuze none mushikanahe karayenga kugira ngo ubutungane butangwe gukora ntihabe uko kwikekana hokorwa iki ikintu gikwiye guhindurwa mu mitwe y'abarundi niki
ikintu ikinyamukuru gikwiye guhindurwa nico nyene ariko ndavuga ko twemera yuko atagihano atacaha na rimwe cogena kizahanywe ikindi ca kabiri gifatanye n'ico nyene kenshi na kenshi usanga abahutu bavuze hamwe umuntu w'umuhutu yuba yarisha abantu bakavuga ati urya ni umwicanyi abahutu boca bahaguruka bose ntimumukore ko ni umuhutu abatutsi gutyo nyine bakaba bagira ngo dukingire ikibaba abatutsi bishe mu by'ukuri umuhutu yishe ntaba akiri umuhutu umututsi yishe ntaba akiri umututsi umututsi yishe si umututsi ni umwicanyi umuhutu yishe ni umwicanyi si umuhutu rero kwama dukwegera ko agashambura tuvuga ngo umututsi ngo tumukingire kuko ngo turi abatutsi umuhutu tumukingire tumukingire kuko turi abatutsi abatwa sinzi ko barashikirwa abaganwa sinzi ko barashikirwa muga ivyo vyo gukingira ikibaba umuhutu ngo nuko ari umuhutu kandi yarishe kandi biboneka ko ari umwicanyi nico kitwishe gukingira ikibaba abatutsi ngo nuko ari abatutsi kandi barishe nico kitwishe ubwoko bw'abicanyi ntibubaho umwicanyi si umuhutu umwicanyi si umututsi umwicanyi ni umwicanyi icyo kintu twoteza kugishikako kugira ngo twumvikane muravuze ikintu gihambaye cyane rwose kugerageza kureka kudakwegera agashambara kudakwegera ko agashambara ikintu mubona umuzi w'ingorane zabaye kuva kera kuva tuvuge uburundi bucikukira aho wasanze ko kenshi na kenshi batanguye gushyira iby'amoko imbere kugira baronke ikintu cyo baryanisha ikintu coba nk'umuzi umuzi wotorwa gute kugira ngo utavuye ingorane nyamukuru ivyo bibazo bizo kwama bigaruka umwanya wose hokorwa iki kugira ngo eka ico kibazo catumye haba indyane z'amoko kiranduranwe n'imizi hokorwa iki
hari ibintu bibiri no bivugako ubwa mbere hoho ivyo vy'amoko ntibyazanywe n'abatutsi n'abahutu gusa byazanywe n'ababirigi n'abandi cyane cyane ababirigi babikoresheje mugabo ibyo nta muntu yubaka ibigaruka ko akabi bakoze ubu turiko turakabandanya ababirigi baravuye mu murongo kandi noneho ababirigi bubu si bo twototeza twotuka ububirigi bwarahindutse ububirigi ntibukirimwo abantu babicanyi ugomba kuza kudutwara nka kera ivyo vyaravuye mu nzira hasigaye twebwe ikindi ca kabiri kera erega i burundi harahora ubutungane ntitubigarukeko abashinga ntaye baramye abashinga ntayo iyo umutase barabatuma ko bati nimuburane kandi bakababuranisha urubanza bakarusha mu mwiherero bakasura bakabatuma ko bahakuvugisha bati we wavuze iki n'iki n'iki ego we nawe wavuze iki n'iki n'iki ego bakiherera bakaruca bakaza bakavuga ati naka we wasinzwe musubiza inka musubiza itongo musubiza injishi y'umuntu ubwo butungane bwariho si ibintu tworinda gukura mu ijuru cyangwa mu muriro sinzabemera umuriro cyangwa ijuru ariko ubwo ahandi biriho ubwo butungane bw'ico gihe nuko abarundi batari bwatangure kwicana nk'uko twabibonye kuva mu myaka yo muri igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu
oya bwariho naho babicanye abarundi ntibicana mu bwinshi kandi ntivyamenyekana nk'uko tubizi ubu na kera hariho abantu bicana ariko igihambaye ni uko abarundi ntitworinda kurindiriye ibintu by'igitangaza bivuye hanze bizanywe n'abazungu batwigisha ubwenge nabone badafise kuko nabone baragwanye nabone baricanye i burundi turafise inyishu inyishu y'ingorane zacu izova muri twe kandi iriho igihambaye nuko twebwe twokwemera tuti intahe n'iyivuge intahe kandi ikubise mu gahanga ikindi cyari kiryoshe rwose mu burundi ni uko naho mwaburana naho wasindwa baca bakubwira ati uwusinzwe ntibatsindaho kenshi baca bagutuma n'inzoga bati mwese muza n'inzoga abantu munywe musubire mumvikane bwari ubutungane bwo kunga igihugu bwo kunga abanyagihugu urazi ko mu kahise k'iburura ata muntu ego hari abomoka hari abangazwa ariko nta ujanwa mu mugozi ngo agiye gupfungwa uburundi bwamye bufise uwo mutima wo kugira ati intahe ivuge igukubise mu gahanga mugabo baguhe uburyo bw'uko wiyunga usubira ukaja mu bantu n'ivyo twobigarukako mu majambo make cane rwose ikintu mwubwira nk'abantu bashaka kwitwaza iyo ngingo ku mpande zose kugira ngo ba eka baryanisha amoko bavuge ko bari kurondera abahutu canke bari kurondera abatutsi canke ari ukwihora ikintu mwobabwira niki
jewe nibabwira nti umve rero burya kwica gutoteza kwangaza umuntu mu by'ukuri uba ukoze ibicumuro byinshi mugari igicumuro cya mbere ni uko kuba wishe umuntu umuntu wangaje icyo ni cyo gicumuro cya mbere igicumuro cya kabiri uba utumye umwana wiwe umwana wiwe n'umwuzukuru wiwe bazokwaba bagomba kwihora rero tudaciye imanza ngo dusubire twumvikane yuko igicumuro cyose gihanwa burya tuba turi ko tubiba urwango urwango mu myaka icumi mu myaka mirongo ibiri mu myaka mirongo itatu petero nkurunziza yamavuye yuko umubyeyi we bamwishe mu mirongo irindwi na kabiri raba aho atugejeje raba abana bishwe muri iki gihe ababyeyi bishwe muri iki gihe abapfasoni bafashwe ku nguvu abana babo abana b'abapfasoni bafashwe ku nguvu bazogira bati bazoshaka kwihora mu myaka icumi imyaka mirongo itanu tuzobasanga imbere igihambaye ni uko twongera twumvikana twese tuti harageza yuko urwo rufatane rw'inzango kwama dutotezanya tururandurane n'imizi kuko ntiturusige mu bana bacu kuko abana bacu tubasigaye tubasigaranye iryo shano bazokama bihorahorana urutavanako ibyo nabyo ntitwabishyira imbere kuko guca imanza ni byiza mugabo kumenya yuko ata muntu n'umwe twoha uburyo kugira ngo yihore se yihore nyina yihore mwene wabo yihore mushiki we yihore tubiheraheze bihere bive mu nzira mugabo ndi ndazi yuko ubu hari amatekenga menshi i Burundi bati ngubu raba petero nkuru nziza nawe bari yari yacira urubanza rwo gupfa dosiye ziwe yarazikuye mu butungane raba afatishije abatutsi gusa bavuga byinshi icyo ni cya kibazo twavuga ko abantu kenshi na kenshi hageze benshi barasaba ko ubutungane bwohaba ariko ubutungane butangiye gukora guca usanga kenshi na kenshi abantu bitwaza ubwoko bwabo nicyo n'ikibazo gihambaye cyane rwose mu burundi reka tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na etienne mwiriwe neza
ndabaye mwiriwe ku ijwi ry'amerika mwiriwe neza etienne muri hehe
ubu tuvugana neza neza mpagaze bujumbura mu burundi tumva neza gatanu kuri gatanu kuri tunini akazina kawe ni k'ikirundi
nitwa sanzamahoro etienne nk'uko bari bonyine kuri facebook sanzamahoro murafite ikibazo murafite icyiyumviro turi ko tuvuga cyane cyane ku mitahe yasohotse reka yo guhagarika no kurungika mu rundi abantu bikekwa ko bafite uruhara mu igandagurwa rya perezida merkel ndadaye duga ku ijambo ikibazo cyiyumviro turi kumwe n'umushingantahe karayingatanaza ni umumenyeshamakuru kirangiranwa duga ku ijambo
ubwa mbere nagira mu ndamukirize atanaze ndamuhaye miriwe yarakumva duga ku ijambo ego ntuze ku ijambo ryo nibaza yuko ibintu byabaye mu burundi atari kinyegezwa yewe ndibuka yuko intambara zabaye mu burundi zahitanye abantu batari bake ubwa mbere bwa mbere mbanze gukengurukira byimva mutima ubutungane bw'igihugu cyacu kuba bwikanguye kuri iki gihe kuko urabye ibintu byabaye mu burundi n'agahomera bumwe iyo ndabye ibintu byabaye kuri ntega na marangara niyo nari umwana muto niyo narindi ku ndege ikarasa abanyagihugu bariko bararima birimira mu mirima ata kintu na kimwe bagira na cya kintu bakwiye kugikorerako nkenguruka ubutungane nkengurukiye ubutungane bw'uburundi kw'iyo ngingo bwaraye bufashe bwo guhagarika bamwe bamwe mu bagirizwa burya bwicanyi bwabaye kuko iyo ya ncungu ya demokarasi iticwa je ndibaza yuko ata kintu na kimwe cyari kuba uravye inzirakarengane zapfuye ivyo nabo vy'ubwoko bariko baravuga harapfuye abahutu harapfuye abatutsi je nibaza yuko hapfuye umurundi bukwiye gukora kuri bose icyo ndagisaba ariko bajye ku isonga barabe abateze burya bwicanyi bwabaye ni ibintu byatubabaje kandi biri mu maraso yacu bitazopfa bituvuyemo uravye ibintu byabaye inani n'umunani mbega barangara ibyo ndashaka gushimikirako cyane nabyo nyenda mbonera akagoye ujya mu gusezere ahubwo ko wari ukwiye gutangura kwa cya kibazo cya negara amarangara kuko abanyagihugu ishavu bafise n'ubu kutamenya ukuri ukuntu indege zijya kurasa abantu atakintu na kimwe ariko barazira nabyo nyine bari bakwiye kukiraba egome murakoze etienne reka duhe ijambo kandi piyo piyo mwiriwe neza
muraho neza muraho murihiga piyo
yego
muri hehe cyangwa mbabwire ego
ese bakomeza kugenda ku by'amoko hari ahantu bagera ese harakorwa iki kugira ngo amoko yashyirwe hasi bashyireho gahunda ya ndi umurundi
Mura- murakoze etienne murafite ikindi kibazo
ikindi kibazo nakongeraho Hello?
ego mereka reka duhe ijambo umushingantahe turi kumwe kararenga agira icyo abivuze ku bishyikirijwe na etienne na piyo Eh, etienne we aravuga ku bwicanyi bw'abaye integamarangara Eh, piyo nawe akaba abaje ikibazo gihambaye cyane rwose kivuga ati mbega ni kuki abarundi mugomba mushyira imbere amoko yanyu
erega sintega na ma- na maragara gusa mu mirongo itandatu na gatanu mu ki- ibukeye abantu bara- barishwe mu bwinshi b'abatutsi bwari ubwa mbere kwanza mu mirongo irindwi na kabiri mu mirongo mu- mu- mu mirongo ibiri mu mirongo umunani n'umunani mu mirongo icenda na gatatu gushika n'ubu abantu bishwe n- n- ntibaharugwa kandi abishwe benshi n'abahutu abishwe benshi n'abatutsi hari abahutu bishe abatutsi hari abatutsi bishe abahi- abahutu mugabo urumva ndiko mvuga nabi ndiko mvuga ngo hari abahutu bishe abatutsi I- i- mu by'ukuri si uko no- no- bya- bya- byari bikwiye ko nobivuga novuga nti hari abantu bitwa abahutu bishe abatutsi hari abantu bitwa abatutsi bishe abahutu abo bantu nibyo namye mvuga kare uwishe ntabakirabaye mututsi uwishe ntabakibaye umuhutu U- ubwoko bw'u- bw'umwicanyi nt- ntibubaho ubwo- ubwoko bw'umwicanyi ni uko ari umwicanyi nyene mugabo umwicanyi nawe umucira urubanza tufata ngo ikivunga ngo abahutu barishe nivyo abahutu benshi barapfuye mu mirongo ibiri na kabiri ariko imbere yaho hapfuye aba- aba- abatutsi benshi Mu- nivyo mu mirongo irindwi na ga- mirongo icenda na gatatu abana ba- bo- bo- bo- mu- i- i- baturiwe mu ibubu mu mu nzu- mu- mu nzu iri ku ibarabara barabatutsi nivyo abana bishwe ibuta harimo abahutu harimo n'abatutsi abahutu bishi- biciwe mu- mu- batururiwe mu nzu mu ka- mu- mu- muri provinsi y'ikaruzi Bi- batururiwe Ni- ni- n'aba- n'abatutsi abasoda b'abatutsi ariko ivyo byose tugiye turabitora- turabi- turabitonda wosanga uvuga uti none abishwe gusumba abandi ni bande ivyo ntitubijemo kuko naho hoba hishwe abahutu babiri ntibikwiye ko bokwicwa kandi uwishe yari umuhutu si umuhutu ni umu- ni umwicanyi nico nagomba kugaruka ko umushinga Ah, aho nico- ni- niho ca- by'amoko bizotugeza naho bizotugeza na gato ubwoko bwiza du- twe dusangiye turi bene burundi ahubwo abantu two- two- twogerageza ku- ku- ku- kuvangura n'iyo mi- mi- mugenzi wo kwama ku- ushyira imbere ubuhutu bwawe ubujiji bwawe mbega ubwo bujiji buzokumara iki muri iyi si y'ubu ugiye gusaba akazi muri kenya uzohi- uzotana mu mitwe n'umu- n'umunyarwanda u- u- w'umuki- w'umucyaba cyangwa w'umwega muhure muri kenya musaba akazi hamwe a- azokunesha kubera iki azoku cyangwa wowe uzomumenesha uzomunesha kubera iki Ku- si kubera ko uzora umujiji ubwo ni ubujuju butagira uko bungana ibyo by'amoko ntawe bi- ni- ni ibyo gutwenza nyine kuko tu- tu- tu- tu- niko twabifata Kuna- Mugabo muri iki gihe tugeze ko nta- ntaco bikimariye na gatoya ntacyo bimaze muri iki gihe turimo nicyo gituma nyine abarundi eka n'abandi bose bakwiye gushyira imbere ibikorwa bakora eka iby'ubwoko bikaja ku ruhande turi kumwe muri iki gihe n'uwundi mumenyesha n'uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika jean bosco jean bosco mwiriwe neza mwiriwe neza mwiriwe neza muri hehe ga jean bosco mwiriwe mwiriwe kigali mu rwanda kigali mu rwanda Ah, kandi kazina ninde
ni niwe nkuru jean bosco yego me duga ku ijambo ikibazo cyiyumviro
reba ndamukiriza uwo mutumire mwadutumiriye arakumva duga ku ijambo
ni kuki mbona utwara ubumwe bwa afurika aguma yivanga mu mu bintu by'ubutungane bw'u Burundi kandi mbona ibindi bitu- ibindi bihugu bica bica u- imanza nk'uko bisaba naho ubwo ikintu twosaba ibihugu byakiriye a- izo nkozi z'ibibi nizibyoherereze baze mu burundi babakatire bakwiye bareke kwishinga babika abakoze amabi kuko urabye mu burundi ibyakozwe ni byinshi umuhutu yarabuze n'umututsi yarabuze kandi twese turi mu ngubu nicyo gituma bashaka kubaka icyibutso cy'ubumwe gihurisha abarundi bose turasaba rero amakungu areke guhagarara mu rubego rw'uburundi bareke intayi ikubite mu gahanga abakoze ibyaha byose mu burundi Aho mwakoze murakoze jean bosco reka duhe n'ijambo kandi remo remo mwiriwe neza
mwiriwe neza muri hehe ga remo
ndi i kigali mu rwanda ku gisozi yego me Ah, kandi kazina ninde
ruhamya ruhamya duga ku ijambo ikibazo cyiyumviro Eh, eh, ngira ngo bagakwiye kubaza abo bantu abo ba- abo ba- abo ba- ba- ba- bakoze ubwicanyi bakababaza i- i- tu- tu- tukamenya tukamenya ukuri ahantu kuri no gukeka gukeka umuntu uta- utamufashe ngo umubaze ngo ukuri kuri ahangaha numva nta nta kintu byagezaho hariho tuzasanga ba barundi ba benegihugu bagiye bahunze noneho n'ubwo bwicanyi hari ikindi kintu wenda kiba kibukurikiye ngira ngo wenda nsobanure ese ni ukwica abantu gusa cyangwa hari amabi y'igitsina yakozwe hari ibindi bintu byakozwe nicyo kintu wenda ngira ngo mbaze ninshobore kuba namenya niba atari ubwicanyi gusa bwonyine bwakozwe murakoze remo Ah, ikibazo ah, ah, jean bosco cya mbere yabajije ni ikibazo mushirantahe karayinga nawe nyine ngaha nibaza ko ah, adashoboye kwishyura ko abaza u- u- igituma ah, abategetsi barongoye ubumwe bwa afurika bivanga mu byerekeye burundi ariko reka ndamuha akanya agira icyo avuze kuri ibyo byose byashyikirijwe na jean bosco na remo duga ku ijambo atanase
erega a- aba- abatwara afurika bagombye guhanura bagombye gusukamo mabisi kugira ngo eh, abarundi ntidusubire gushihana kubera ko iyo mitahe ya- yarungiswe kubera abantu bafashwe eh, kuko eh, bobo barabibona yuko harimo umutego umutego mu- nyamukuru ni iki ni ugufata umuntu ukavuga uti "Nige mvuge ukuri nduzurireko gufata nk'umukuru w'i- u- u- wahora ari umukuru w'igihugu petero buyoya ukavuga uti ntibamufate wewe u- u- umufashe bamu- usabye ko bamufata urazi ko akorera union africaine ubu ubu rero umuvu- uvuze uti ntibamufate uteza gutanga i- i- i- i- ibihamya bye- byerekana yuko akwiye gufatwa koko none nk'uko yabivuze wenyine yabyivugiye ejo bundi harabaye eh, ko- komisiyo d'enquête ya nations unies ntibigize bamuvugamo harabaye urubanza urwo nyene urubanza rw- rwaciye umuga rutashitse ku- ku mpera yarwo urwo nyene bagomba ku- kugarukana urubanza rwarabaye i bujumbura ntiyavuzwemo ariko ubu ubu bakavuga ngo ni- ni- ni bamu- bamufate bamujane kabuke bo ab- ab- abi- abi bujumbura ubu b- b- umuntu yovuga ati ica- ico bibashe bashingiye ko nikire ko mbona atigeze bavuga n'abarya bandi bose kumbure bo barafise amarisi muga ivyo byose ico bigamije ni iki nuko abanya- abanyafurika ibindi bihugu biduhanura bati si uko mwobi- mwobi- mwobifata kuko muri a- arya masezerano ya arusha bijya byari byatega- bya- bari babitegekanije yuko urwo rubanza rwa ndadaye urwo rubanza rw'abantu bakorana ndadaye urwo rubanza rw'abantu bishwe mm, abahutu n'abatutsi bi- bishwe ndadaye bamu- bamugandaguye baze barushinge tribunal penal international iyo severe ivugwa na- iyo barashize mu nzira ni byiza naho yakoze nabi ibyo n- n- n'urundi- n- n'irindi jambo ariko hari ikintu abarundi abatwaye burundi kuva imyaka cumi n'itatu n'ine basigiza bashira imbere kuzana i- urwego ruca imanza urwe- urwego eh, mpuzamakungu urabona amabi yabereye mu rwanda harabaye jenoside y'abatutsi ariko harabaye gacaca harabaye tribunal penal international pour rwanda arusha harabaye inzego muri camboge harabaye inzego muri yugoslavie harabaye inzego zica imanza ahandi hose ariko abatwara uburundi ntibigize bashyira imbere yo gushyiraho urwo rwego kandi ruri muri akora zarusha icyo kibazo mubaje ni ikibazo gihambaye cyane rwose giteye amakenga icyo kibazo ni ikibazo gihambaye cyane rwose atanazi karahinga hariho n'abantu benshi bibaza igituma iyo sentare yonyine eka wamurwi ujejwe ukuri n'ukuri kuriranira washinzwe ejo bundi kandi mu masezerano yarusha bari basabye ko woca ushyirwaho buno nyine ubwo ntihari ikibazo cy'uko mu Burundi gutohoza ibyaha byakozwe nk'uko mwamye muvuga ari byinshi ari ikintu abantu bose bakora ko bagasha
barasha nyine kuko bo barashari muri uwo mukenyuro yo kuvuga ngo severe kijya bashyizeho mu by'ukuri bashaka yuko ivuga ukuri kw'abahutu gusa nibyo nibaza petero nkuruzi ashaka ashaka kwerekana kugaragaza amabi abahutu bakorewe mugabo nk'uko umushinga ntayo yabivuze kare hari abahutu bishwe benshi aho mugiye muri wa mutego tenazi gahungu mugiye muri wa mutego w'abandi bavuga ko habaye ubutungane benshi baca bazana ikibazo cy'amoko oya jese ngiye muri uwo muri uwo mutego na gatoya mvuze nti igituma ntuzenya abantu uca ubona abantu bagira ubwoba cyangwa bagira bati mbega abo bantu bafashwe abantu barungika umutahe ko tubona umenga n'abatutsi gusa bica bigaruka kuri iyo severe twamye tuvuga severe yari yari mu masezerano yarusha hamwe n'urwego ruca imanza severi nta manza izoca severi izotohoza imenya ibintu ingene byagenze imenya abisha abana ibuta imenya abantu bishwe muri ntega na marangara ibyandika ibyegeranye mugabo siyo izoca imanza kandi severi naho iyo ifite inenge ni byiza kwihaba ahubwo ikibi ni uko urwo rwego ruca imanza rutigize ruhaba nicyo twosaba ahubwo kugira bati dukurikije amateka yo muri arusha tubwireho severe twongere tubwireho n'urwego ruca imanza icyo nicyo cyabujije nicyo gituma abantu benshi mu mahanga bavuga bati ibyo bintu petero nkuruziza ariko arazana kumbe ni byiza mugabo hari ikintu yibagiye ni ukukuzana urwego rw'imanza ego tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe babandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na thomas miriwe neza
mwiriwe miriwe muri gatoma
ndabizembera akazi na kikirundi ninde
ndayishimiye ndayishimiye murafite ikibazo murafite icyiyumviro
ego genda afite utubazo dushika kuri tungahe ariko nkagira n'ikibazo nkibaza nti mbega amoko afite ikibanza ikihe ku muntu aba agomba gutwara yitwa ko atwarira abarundi mu gihe uburundi burimwo amoko menshi nkakunda kwibaza ntiyaba igihugu cy'uburundi cyari kimeze nka kongo umuntu atwarira ku moko yotwara gute mu gihe igihugu cy'uburundi cyoba kirimo nk'amoko amajana bijya ko muri kongo rege nuvuga nti abatwara buno munsi bari bakwiye kuraba neza ikintu cyitwa ubwoko ntikibi cyitwaza bagakoresha ukuri bakagendera ukuri bagatwarira bose nk'uko demokarasi yategeka kubigira rero hariho n'ibindi bitiranya demokarasi n'ishavu n'inzigo kumbure wankoreye ikibi kazima shikiriye ubutegetsi nanjye reka ndamwihora nimyitwaje ko ndiko nubahiriza demokarasi icyo kizigi iriko kiragaruka aho zihura ngo ndadaye ngo yarishwe ugahura bariko bahiga abamwishe barondera abari mu ntwaro icyo gihe nk'uko umenga abari mu ntwaro icyo gihe bose babyumvikana ko haba mu za gisirikare cyangwa mu z'igisivire ukamenga bose babyumvikana ko kugira ndadaye agandagurwe urumva ibyo ni ibintu bavuga ntibari bakwiye kubanza kurindira hakaba ubutungane yigenga atabwegamiye mbere twavuga mpuzamakungu bukora kuri icyo kibazo kuko kijya n'ikibazo cyo ku rwego rwo hejuru bidashobora gucibwa n'ubutungane ubwo ari bwo bwose kubera ubutungane kenshi muri ibi bihugu uhura butegekwa rero icyo kibazo nimba bari bagomba ko kijya mu ngiro bari bakwiye kuba sentare mpuzamakungu nka kujya habaho sentare gihana ibyaha by'ihonyabwoko n'ibindi byaha byibasiye inyoko muntu mugabo ntihabe amareta kuko umaze kumva ati hari leta turabye n'ingene iriko irakora uno munsi ugaca uvuga ngo igira irondere aba uno munsi babagiriza ko bagombye gutembagaza ubutegetsi bagomba kugaruka ku butegetsi ku bw'igikenye ukajya uhura ba bandi nyene bagirizwa ivyo ntibake baronderwa ngo bafatwe ku bya dossier under die urakoze thomas sozera sozera kandi kabazo alo sozera hariho nyarutsa akabazo eh, hariho akandi kabazo abantu bi- basamazwa n'ibintu bita ubwoko ngo hatwara umuhutu turabye kuva bashyikira ubutegetsi muri bibiri na gatandatu woharura abahutu bapfuye wohura basumba n'abapfuye mu mirongo irindwi na kabiri nk'uko babivuga kandi hatwara abahutu rero ibyo by'amoko abantu nobahanura ko batobirabira ko ahubwo boraba icyiza kiriko kirakorwa akaba arico bashima ikibi nacyo bakakinegura uko kiri kose murakoze thomas reka duhe n'ijambo kandi emanuela emanuela mwiriwe neza
Mwiriwe, muri he emanuela
ndi Gitega mu Burundi.
Ni akazina k'irundi ninde
Nitwa Intakarutimana Emmanuel.
nta karuta imana murafite ikibazo murafite icyumviro
Eh, ndafite akabazo kajanye na, na nico nico kijanye nuko bahamagaje ababo baba- bi- barishe Perezida Melchior Ndadaye.
yego
None abo bavuga yuko ngo abo bahamagaje ubutungane bwahamagaje yuko bwoba ari ubwoko bumwe bo boba bafise uruharuhe canke barafise uburenganzira bwo gushikiriza ati abandi batari muri ubwo bwoko boba bafisemo uruhara ati naba ikibazo cya kabiri mbe ko perezida buyoya yoba akora muri union africaine union africaine irashyize amategeko avuga yuko umuntu ayikoramwo naho yoba arungikwa a- aronderwa n'ubutungane bwo mu gihugu ciwe budashobora kumurungika canke ikibazo ca gatatu mu gihe mu gihe cahene izo manza nations unies ifise uruhara uruhe rwo rwo kugira abo bantu baba bagirizwa ivyaha barungikwe mu bihugu vyabo bashobore gucirwa imanza Akabazo- ibibazo vyanje vyari ivyo muragize neza murakoze emanuela nta karuta imana reka duhe ijambo umushyanahe atanazi karenga agira icyo avuze eh, ku byashikirijwe na toma ndayishimiye eh, na emanuel nta karuta imana Ah, toma we bavuga ko ikibazo cy'ubwoko ah, abarundi bakwiye kugishyira ku ruhande duga ku ijambo
eko nivyo nivyo yeje yabi- yabivuze kare twabivuze na kare twabisubiyemwo hari n'umushingantahe yabiba- yabivuze ari mu rwanda i- u- ubwoko ubu ntaco bu- bwokumarira nti- ntibuku- ntibuguha akazi ntibutuma umwana wawe aronka ishure ntiburonka ntibuguha bourse yo kuja kwiga u- ubuganga muri etazi tubivemwe uko ni ibintu ataco bitumariye na gatonya ikindi ca kabiri ni uko erega a- a- ku- ku- kwandika imitahe biroroshe kuvuga ngo naka ntibamufate naka ntibamufate naka ntibamufate ibyo biroroshe kandi nta buhinga burimo nta bushinga ntahe burimo ubwo U- i- i- ejo bundi oya, si ejo bundi haraciye imyaka twarahuye na perezida eh, petero nkurunziza ndamusaba umubonano mu kirundo hanyuma aranyakira hari mu- mu kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na n'ine ntihari bwacu yamamaza yari akiri umushikiranganji hanyuma ndamubaza ntibe none kumbe ne- mb- mbona umenga usa n'umuntu agomba kwitoza ngo ube umukuru w'igihugu kandi baragucira uru- uru- urubanza rw'uko nawe wishe abantu kandi uwa- uwacira urubanza rwo gupfa e, u- ubibona gute hanyuma aritwengera avuga ati bijya n'iby'ingwano eh, petero buruyoya ya- yaranciye urubanza rwo gupfa ariko natwe mu nama y'abadede mu nama yacu twaciye tumucira uru- urundi rubanza rwo gupfa I- ivyo binyibukije i- i- ibi biri ku biraba ubu petero nkurunziza na wene yarishe hamwe bavuga nk'uko abandi bavuga uko bavuga ngo- bavuga ati, petero nkurunziza ni umwicanyi mugabo ntushobora kubivuga hamwe ata- atarwego rwamuciye urubanza mu byaha cyangwa mu bwicanyi bw'ubu yakoze mu myaka buyoya yatwara baramuciriye urubanza urwo rubanza sinzi ko rwari rwo cyangwa rutari rwo rwari rwagondagonze mugabo igihangaye ni uko rwaraciwe mugabo aho afatiye ubutegetsi hagusaba barusubiremo bamweze yaciye afata dosiye zose arazifuta none uwo muntu yishe bavuga ko yishe uwo muntu yaciriwe urubanza uwo muntu yashikiriye ubutegetsi hanyuma ntibyubahe ubutungane ati hirya naje nsabe barusubiremo akaba ariwe ariko arungikina itahe wumva adateye ubwoba amakungu uwo muntu asa n'uriko arikwegera ko wenyine kandi agomba ko twibagiwe amabi ibyo birego mushana atanaze kararenga batashikirije icyo gihe imbere yo kwitoza ibyo si bya bindi nyine wa mutego abantu baguma bagwamo ibintu bijyanye n'amoko oya oya inkuru nziza ntiwumuhurumwe ubwoko ibintu bamwagiza byariho dosiye yariho yari yarashikiye mu rukiko bari baraciye urubanza ibyo simvuze yuko urubanza rwaruciwe neza siho narindi sindi umuvugizi wiwe mukanibaza yuko uri umurundi uri mwene burundi ushikira ubutegetsi cyangwa udashikira ubutegetsi urafite uburenganzira bwo kubaza abashingantahe basasa mu rwego rw'abashimanza asubiriramo kuko naje nibyo bari barasaba ku rubanza rwa ndadaye kandi ni byiza ibyo ni byiza cyane kuko abantu basaba ati imanza zacu zagumye mu karere nimuziheze ni byiza cyane icyo nagomba kuvuga ni uko umuntu yishe bavuga ko yishe yakiriye urubanza yafutishije urubanza rwiwe si we yawufatisha abantu nicyo gituma tuvuga tuti igihambaye coshirwa imbere ni uko hoza urwego mpuzamakungu nk'uko byari byanditswe mu masezerano yarusha urwego mpuzamakungu rwoca imanza tugarutse kuri iyo mitahe mushana tanazi kararenga iyo mitahe yasohowe n'abashikiriza amanza mu burundi ntiyasohowe n'umukuru w'igihugu
niko byitwa mugabo mugabo ubutungane bw'uburundi mwenga busa n'ubugondamye sinagira mvuge gatoya mugabo kenshi kaniniya cyane ndaguhe nk'akarorero uno munsi batumye ko baserukiye ibihugu byabo i burundi ngo baje kuraba ibyanzu bavuga yuko biciyemo abantu hanyuma bibisi yerekanye amaraso ava munsi y'iryanzu abaserukiye ibihugu bagiye kuharaba hanyuma warumvise ko umukuru wa procure general yavuze yuko ngo bahikiye impene uca wumva yuko ibyo bintu bidahuye n'uko umuntu yakwiyumvira ingene leta itwara n'ubutungane busasa kandi bugaca imanza mu by'ukuri bavuga rumwe icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose ibinyamakuru byinshi biriko biratohoza kandi nibaza ko hariho amakuru azosohoka hariho ibinyamakuru byinshi biriko biratohoza iyo nkuru ni inkuru nk'umumenyeshamakuru twe tuvuga tuba tutoca imanza tutubona aho bihagaze kandi hariho ibinyamakuru byinshi biriko bitoza uvuga inkuru yihe ego iyo nkuru y'iyo nzu iyo ni inkuru nibaza ko hariho benshi icyo nagombye kuvuga si ukuvuga ko sinavuze yuko abaserukira ibihugu byabo si inkuru y'ugutohoza nibyo n'iby'ukuri byabaye hanyuma kandi igituma babatumye ko ni ukugira ngo procureur abereke yuko habagiwe impene si ibintu byo kurinda kubaza kubaza yezu kirisitu cyangwa umuprofete wundi ibyo byabaye uno munsi bivuga yuko icyo nabivugiye ni uko abantu baserukira ubutungane burundi wamusanga bavuga ibyo batamitswe n'abatwara ibyo nibyo bitera amakenga aho iyo mitahe twari niyo tugaruka ko iyo mitahe bavuze bati nakanabe ntibamuzane naka ntibamuzane iyaba yavuzwe n'abantu ubona ko bigenga koko ari procureur yigenga afise ijambo n'ijunja kandi yubahwa kubera ico ni ukuri nta mutima uhagaze ivyo bitera igiteye ubwoba ni uko ari abantu ubona bahengamye bahengamiye ku butegetsi butigeze bushira imbere urubanza urubanza rwandadaye baruzuruye ubu nyine imyaka cumi n'itatu iheze urubanza rw'abiciwe i bugendana ntibararuzurura urubanza rw'abana biciwe ubwo hari naho ari intango imanza nyinshi nyinshi nyinshi igituma badashaka yuko zicibwa zose kimwe no kubera iki ubwo hari naho ari intango reka tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na reverien mwiriwe neza
mwiriwe murakomeye yego muri higa reverien
ni mu karere k'ibiyaga bigari yego duga ku ijambo ikibazo cyiyumvira
njyewe agomba kuvuga ndamukiriza uwo mutumire uwo mushinga ntahe avuga ukuri arakumva duga ku ijambo
njyewe nagomba kuvuga kweri ibyo by'iyo mitahe leta y'u Burundi yasohoye njyewe mbona yuko ari ugusamaza amakungu kugira abone yuko bazi gukurikirana abanyabyaha kandi nabo ari abanyabyaha hari ibyaha bakurikiranwaho by'ubwicanyi bwo mu ntambara reka n'iby'ubu twe tubona yuko umunyabyaha atocira ubundi urubanza umunyabyaha mu bisanzwe umuntu arabye n'abantu basohoreye imitahe ni abantu bo mu bwoko bumwe nta nta cyizere umuntu afitiye ubwo butungane bw'uburundi turazi yuko bukoreshwa nta ntabwo ntibwigenga ariko umuntu agatangara nuko mwumva ngo ngo basohoreye umutahe perezida buyoya mbe kubera iki bawumusohoreye ubu kubera iki imyaka ingahe cumi n'itatu yari yari ihebye ko batari bwayimusohorere hakiri kare bavuga ati niwe yishe ndadaye ubu niho babonye yuko hari hageze yuko bamusohorera iyo mitahe gusa nuko bagomba guhumya amaso amakungu kugira bagire nabo barabe kugira baganire nabo bavuge ati natwe nimudubabarire natwe turazi yuko twakoze ibyaha twumvikane bijya birego basikanye muri sentare sepeyi kugira babicishemo umurongo abantu biciwe abantu ntibakurikiranwe ntibacirize imanza zabo basikanwe hariya muri sosiyete
mu kanya turagira turasaba mushana he atanazi gahungu atanazi karayinga gire ico avuze reka ariko tuhe n'ijambo rukundo rukundo mwiriwe neza rukundo muratwumva ya ndabumva muri hehe
turi muri aidaho aidaho muri leta z'ubumwe z'amerika ego duga ku ijambo ikibazo c'imviro
ya jewe iyo mpaye ndumviriza ibiganiro nk'ibi hanini bintera umubabaro kuko abantu batanguye kubiba amacakubiri mu barundi nibo bagize nabi kuko iyo umututsi akoze icyaha hageze ko ahanwa abatutsi baca bahagara iyo abahutu bakoze icyaha hageze ko ahanwa bakavuga ati si bo bonyine bahanwa kandi ibyo bigaca bituma umenga baciye bareka abo bantu bagazoca babandanya bakora akarorero buyoya yakubise kudeta ayikubita bagaza inyuma y'umwaka abantu baricwa haza amatora amatora aje aratsindwa atsinzwe mu nyuma arongera kubita iyindi kudeta agaruka ku gikenye atembagaza ubundi butegetsi icyo cyonyine cyari ikintu yategezwa guhanirwa turetse kwica abantu icyo cyonyine cyo gufata ubutegetsi bwa ntibantunganya akabuhirika icyo icyo cyonyine cyari ikintu ari gukubitwa intahe mu gahanga mugabo ubu hariho abantu bagomba bamushyigikira ko ibyo yakoze byari kandi umuntu akontoroye amabi yabaye mu burundi gucira imanza abantu hari igihe bimwe babivuga jewe nkumva sizi nyine bivuga ndibuka mu gihugu hariho abantu bitwa amaboro ndibuka mu gihugu hari ukuntu baza bakazana abantu ngo bafashwe ngo ngo babasaya ngo bafashwe bakayora abagabo bakabashyira ahantu mu ahantu mu gisagara umuntu akagenda avuga ngo uyu twarakoranye uyu twarakoranye uyu twarakoranye abo bantu bose bakabapakira amajumapfu bakagenda nta n'umwe yagaruka nk'abo yovuga ko yiswe nande boburanye abandi ibintu rero nk'ibyo mpaye ndabyumva byo bintera umubaba ahubwo abantu bishe ndadaye namba ari buyoya namba ari uwundi je sindabizi niba niba bahamagaze kuko ari akayodiyo numvise rp yigeze gusohora umugabo y- yishe ndada yavuga ati jewe buyoya nangeze baguma bavugana kuri fone bavugana bavugana ibyo bavugana rero izo odiyo ziriho kuri youtube ahantu hose niba Yego, bahamagaze bavuga ibyo bavugana hama ukuri kuja habona kawagandaguye umukuru w'igihugu icegera c'umukuru w'igi- umukuru n'amashinga amateka n'abandi bose bishwe kijya gihe abantu bamenye ku by'ukuri ababishe naba hama aba- abantu nabo ba- amacakubiri acahaguruka namba barishwe n'abatutsi ntibafatwe namba namba ndadayishwe n'abahutu bafatwe mugabo abarundi bamenye ku by'ukuri abantu bagandaguye umukuru w'igihugu umukuru w'inama nshingamateka abashikiranganji ico gihe abantu bose babimenye Igomeye.
ico ico nico ciyumviro canje murakora urakoze rukundo reka ah, mushana atanaza karahinga ah, ivyiyumviro vyashikijwe na reverien na rukundo
icyo icyo cyiyumviro jewe ndagishigikiye rwose nti- nta muntu yo- yokwemera yuko abishe ndadaye abishe ab- ab- abantu bari baratowe kandi batwara inzego zi- zihambaye i- yuko byoguma mu karere gutyo bi- bikaguma nk'umusururu ku ku rujo ivyo ntibishoboka nti- ni bimwe navuga kare eh, tubigumije gutyo umwana wandadaye uzomuha amahoro ryari uzomuha ubu- um- umutima utekanye ati barishe data mugabo ba- harabaye ubutungane bara- baratanze indishi ni ryari tuzomuha amahoro umwana wiwe n'umwa- n'umwuzukuru wiwe ni ryari tuzobaha amahoro ariko urumva sindadaye gusa si abo ba- bantu bak- ba- ba- bakuru ba- batwaye ba- batwara abambe bishwe hari n'abandi bishwe mu bwinshi abantu b'abahutu bish- bishe bishwe mu bwinshi muri kijya gihe ndada yapfuye hari abatutsi benshi bishwe mu bwinshi ibyo byose ni byiza kugira dusure tubivuge tubishi- tubishyire imbere kandi byari byaratunganijwe muri arusha muri muri akoro d'arusha Uru- urubanza rwari gucibwa ahubwo rega twagiriwe nabi na petero nkurunziza atashyizeho severe buno nyene vuba agishikira ubutegetsi na tribunal penal special pour ubundi buno nyene niwe yatugiriye nabi niwe yatugambaniye ahubwo ico bo- igituma kumbura ibi- ubu biteye amakenga ni kuko iyo atevye kandi a- a- a- abo yarungika imitahe bakaba bamwe gusa nicyo giteye amake- amakenga nayo ubundi ni- mu by'ukuri by'umushinga ntavuze je ndabishigikira rwose rwose abishe ndadaye ntibashobora kubandanya bavuga ngo nakamizu n'ingoma abishe abanye- abanyeshuri b'i butandi bashobora kubandanya bavuga ngo nakamizu n'ingoma abishe abahutu mu ruyigi ntibishobora kubibandanya yuko bavuga ngo nakamizwe n'ingoma abishe abana bo- b'ibubu ha- hajya ku nzira uci- uci igitega ntibashobora kubandanya bavuga ngo nakamizwe n'ingoma mu mirongo is- ne- ego hariho abantu bishwe mu mirongo irindwi na kabiri kumbura ababishe ntitu- ba- baraga- barashegeye nabone siho bakiri mugabo urubanza rwovuga ruti amategeko yatanzwe na naka umuntu yatw- yatwara igihugu yari naka amategeko kandi ya- yanditswe ku bipa- ku- ku- mu mpapuro izi n'izi n'izi yegomeye ibyo ni- nibyo severe yodufasha kumenya mugabo igaca ibihereza urwego ruca imanza mugabo urwego rwigenga ibyo nabishigikiye rwose Eh, umurwi severe igihe wagenwa nk'uko twabivuze n'ikibazo twigeze gucisha ko tuvuga ko uyu murwi naho eh, amasezerano yarusha yari yasabye ko yoca uwoca ushirwaho uwo murwi washizeho vyatevye cane rwose kandi ibibazo bishobora kuba ari ibibazo bihambaye cane rwose reka tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi rya amerika turi kumwe na joseph mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe mundikije mwiriwe neza muri hega joseph
Eh, ni mu rwanda mu ntara y'amajyepfo akazina akandi kazina ninde
bigira imana Eh, duga kwijambo ikibazo c'imviro
Eh, mu ndamukiriza umutumire ukarayenga yarabumva duga kwijambo
akabazo nashaka kumwibariza Mhm.
Eh, uri nk'umuntu w'umuyobozi hanyuma ukaza uko- gutegura amatora hanyuma amatora akaba ugatsindwa noneho u- u- ugasimburwa kuri uwo mwanya n'ugutsinze hanyuma uh, hashira iminsi mikeya hakavuka ikibazo cy'uwo ugutsinze eh, akicwa noneho nawe ugasubira ukamusimbura Eh, hagati aho ngaho
habaye urubanza rwo kukubaza uko byagenze urumva hari akangonongono wagira kugira ngo u- umenye kuri ibyo bintu ko hari icyo wenda waba ubiziho akandi kabazo ka kabiri ese a- ari ingoma mm, zihahitiye mu kahise n'iy'ubu ngubu ni iyihe ngoma abona yaba yarakoze ibyiza uretse ko nyine nta uneza rubanda abo ni ingoma yaba yarakoze ibyiza ari iyihe muri izo zose saba murakoze utubazo twanjye n'utu murakoze joseph mu kanya turamuha ijambo mushyantaye hatanaza karayenga ariko reka tubanze tuhene ijambo kandi bizimana mwiriwe neza
wi mwiriwe neza Murahe- murato ni mwaramutse Eh, muri- mwaramutse neza muri muri he Eh, twe turi muri canada muri canada murafite ikibazo Yego.
murafite icyiyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku mitahe yasohowe eh, na- n'ubushikirizamanza mu burundi eh, isaba ko abantu bikekwa ko bakoze bagiz- bafise bafise uruhara mu bwicanyi mu igandagwa rya eh, melchior ndadaye yahoze atwara uburundi bararungikishwa mu rundi reka barungikwa mu rundi bagafatwa bakarungikwa mu rundi duga ku ijambo ikibazo cyiyumviro yaje ni icyumviro ni icyumviro nashaka gushikiriza ku bantu baguma baza ati, "Ni- ni- ni kuki ubutungane bw'uburundi butavuye dosiye Eh, umushinga nawe uwo mutumira ari ngaho aje kuvuga yuko eh, amaraso yandadaye atokwijana uko nyene none amaze kuvuga uko oh we yibaza yuko nibyari eh, abo bantu bari kuzokurikirana nimba ubu hoba hararengeranije ntabyo nzi eh, ikindi naco nashaka kuvuga eh, uyo ya muntu mu mu nsiguro yatanze insiguro zose yatanze ndiko ndamwagiriza muga mu nsiguro zose yatanze naramwegeza avuga yuko ivyo bi- we atishe ndadaye yatanze eh, nuza eh, ibirego bitatu muri ibyo birego bitatu nta namwe yigeze amaso yona yuko eh, mu bishe ndadaye atawurimwo eh, hama ikindi naco ndi- ndibuvuge bijya ijya dosiye yandadaye ni dosiye je nibaza ko ari ndende gose si buyo ya wenyine abirimwo tubiravye neza umengo ni abakoroni ababirigi babiri inyuma rero nimba kiriya gihe aba sendedefded itari bwakurikirane ivyo bintu ni uko hari mu gitsure c'ababirigi kandi hari ibintu bari barumvikanye ku bwabo twibu- twibuke kandi yuko sendedefded mu gu- mu gufata ubutegetsi vyaciye mu biganiro ivyo biganiro vyabo eh, vyaragize aho bishitse ngira bari barabivuganye rero uda- uravye kuva muri 2015 hariho imigenderanire yahagaze hagati eh, y'abakoroni tu- tuvuge ababirigi na sendedefded rero muri ico gihe sendedefded bari libre yo gukora ivyo ivyo bashaka vyose kuko ni ni- ni- ni nkuko dushobora kuvuga yuko amasezerano bari barasezeraniye entre bo twe tutazi ni nkuko yahagaze twebwe abanyagihugu turabishima kubona iyo dosiye bayishize abona ko ni ni nabyo twashaka ahubwo bari barateze twaguma twiyumvira ni kubera iki batabi- batabikora ama abavuga nabo ngo ni politiki ya sendedefide ibyo ni ibisanzwe mu mikino yose ya politiki umuntu ariyaranja kugira a- aganye amato atsinde amatora sozera kanagire eh, gutya bizimana ndabona akanya kagiye Mm.
murakoze cyane rwose ku byiyumviro mushikirije reka duhe ijambo atanaza karayenga agira icyo avuze ku byashikirijwe na bwa mbere na mbere na joseph hamwe namwe Erega, mu- mu ncamake tugu- tugaruka kuri kuri bimwe twa- namye mvuga kuva mu ntango yego mu by'ukuri abafise ibirego bose ari leta y'u Burundi ari abanyagihugu ari uwo ari we wese afise ikirego avuga ati naka ndibaza yuko yanyiciye yantoteje yanyivye nta bundi buryo buriho bwo kumenya ukuri at- budaciye mu butungane petero buyo yari afashe kudeta yagize kudeta usanga ari gi- ari igihano gihanwa n'amategeko na- ni- ni tubisabe aba- abaca imanza ba- baruce petero buyoya usanga yari yishe ndadaye yari mu bishe ndadaye si abantu twebwe wewe cyangwa uwundi wese ari mu- mu- muri canada cyangwa muri etazi yobivuga n'abacamanza bobivuga kandi niko byari byategekanijwe mu mu masezerano yarusha uwundi wese yishe abana bibuta abana bibuba abahutu bo biciwe muri mu nzu batururiwe mu nzu mu ruyigi byinshi byinshi si twe two bivuga abacamanza nibo bo bivuga kuguma duterana amajambo rero ngo jewe nabuze abanje ngaha integamarangara jewe abanje bishwe ibugendana iteza ibiki n'ibiki ego nibyo birafise ukuri kuko bidukora ku mutima mugabo uzotwuzuriza ninde ni umushinga ntahe azoba ari mu rwego ruca imanza kandi yigenga kandi ava hanze kuko twe umenya byohava bitugora ndaguhe n'akandi karorero hari abahutu benshi b'abarundi bafashije abahutu b'abanyarwanda kwica abatutsi muri jenoside ya mirongo ine na kane abo bahutu benshi baratashe bari burundi turahagaranye bari harya amazina yabo arazwi muriko muvuga ko amadosiye yabo arazwi muriko muvuga ko abahutu b'abarundi bagiye kwicana mu rwanda ego ego harya ni ukuvuga ni uko nyine abanyarwanda batabikurikiranye mugabo amazina arazwi amadosiye arazwi bari gukwegwa muri gacaca cyangwa bari gukwegwa muri tribunal penal international ry'u rwanda ahusha ariko hari abarundi benshi b'abahutu bafashije abandi bahutu b'abanyarwanda kwica abatutsi bo mu rwanda ariko abo bahutu nta na rimwe nta muntu ugize abakorako kandi barazwi birazwi ni kuki ayo mazina adatangwa ni kuki ayo mazina nimwe muyazi mutayatanga canke abandi bantu bakatanga je nabibwiwe n'umuntu yatwara juridiction gacaca i kigali niwe yabwira ati pour des raisons diplomatiques kugira ngo imigenderanire y'ibihugu byacu ntisosekare rwose ntabyo twashyize imbere ntabyo twashyize hejuru ariko birazwi none nk'abatutsi b'i rwanda bishwe n'abahutu b'abarundi bobo bizohera ryari nicyo nama mvuga nti uburya gushyira imbere abawe gusa bishe cyangwa abawe gusa bishwe si byiza kuko bica byerekana nk'uko umenya wowe uri umututsi genda umututsi bari babwiye ku iradiyo ariko umututsi yishe ntacyo dupfana ntacyo nshaka nuko dupfana na gatoya umuhutu yishe nawe ntacyo dupfana naho yaba ari umurundi ntaje mu butungane ndabona ko inzira ikiri ndende cyane rwose ya mushigantahe atanazi karayenga ikintu cyokorwa kugira ngo ivyo bintu biri mu mitwe y'abarundi kwama bicana ha, ha hifatishijwe ubwoko canke ibirego vyose canke kutavuga ukuri ikintu cokorwa kugira ngo ivyo bive mu mitwe y'abantu abanyamerika e, baravuga cane cane canke abantu bavuga icongereza baravuga ati harakwiye ivyo bita paradigm shift sinovuga ko changement de mentalité c'est plus fort ni ikintu gihambaye kurusha ngaho hokorwa iki ku bwanyu kugira ngo rero ku bwaje n'ukuri nta kintu ntushira imbere kiruta ubutungane ubutungane bwigenga kandi ubutungane bwumviriza bose ubutungane budatwaranya abahururu ubutungane kandi burera abarundi tukamenyera yuko umuhutu yishe ntiyishe ngo nuko ari umuhutu umututsi yishe ntiyishe ngo nuko ari umututsi uri umututsi ukica ntiwitege ko abatutsi tuzogushyigikira ngo uri umwana w'iwacu ngo uri ibiki n'ibiki ibyo byarataye inzira nta bikiriho nta mwana w'ubu ushaka yuko yokumva yuko sekuru cyangwa inakuru yishe cyangwa yishwe ngo ni uko ngo yari umututsi cyangwa yari umuhutu ngo none twosha tubipfukapfuka ngo uko turi abahutu cyangwa turi abatutsi ibyo ni ibintu bitagishoboka na gatoya ibyo bya paradigme byo guhindura paradigme bya mentalite ni byiza mugabo twebwe turafise intahe mu migenzo y'ikirundi turafise intahe kuva kera abantu ntitwemere haze ubutungane gusa ubwo butungane bwo kandi burashoboka hanyuma icyo nokwifuza mugabo ndazi ko bitazoshika vuba nuko petero nkuru nziza yohindura umukenyuro akagira ati mbese barundi by'ukuri hanyuma ngwege mu rubanza abishe ndajyanye ndabona ngwege mu rubanza abishe abana b'ibubuta ndabona akanya gasa n'akihuta tanaze karayinga ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo mugane ni radiyo ijwi ry'amerika abandi bategetsi twari twatumiye nibaza ko bashobora kuba bagize ingorane mu munota wa nyuma turabashimiye rero abafashe telefone zabo bakadutera akamo kugira ngo bashikirize ibyiyumviro reka n'ibibazo bafise murakoze cyane rwose turabashimiye kuba mwateze amatwi ikiganiro cyacu muri isanga cy'uyu munsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza kandi mubandanye mwumviriza ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika
frederic nkundikije urakoze kuri muri sanga utugejejeho nshuti z'ijwi ry'amerika